murushe nawe murushe murushe umukobwa iyo agiye kubaka atarakwiza imyaka bategereza guhana ababyeyi babo umuryango wose urakora
biramufyuye biramunaniye
murushe nawe ni ikiganiro gitanga umuco mu guharanira no gukingira agateka k'umukenyezi mu burundi mugikurikira kuri radiyo kiciro radiyo isanganiro hamwe no kuri radiyo sikorere nderagakura
turi muri komine nyabiraba intara ya bujumbura ibiganiro ni murushe nawe turi ku munsi y'umusozi wa nyabiraba amahoro amahoro banyabiraba amahoro amahoro kubarabara mwatwumva haruguru y'umusozi turi kumwe turi kumwe nyabiraba ni sawa Eh, nk'uko mubyumvise ikiganiro nimurushe nawe ni ikiganiro giha akaryo baje gukurikira kino kiganiro hamwe n'abariko baratwumviriza kwiga utuntu n'utuntu kigizwe ahanini n'utubazo n'inyishu abaja kwishura neza gusumba abandi bakarusha abandi baraja kuronka ubushimwe kivugira kuri radiyo kiti hadondera gakuru hamwe na hade isanganiro uno munsi tukaba tukemesheje hano ku mugwa mukuru wa komine nyabiraba mu ntara ya bujumbura kino kiganiro rero kemeshejwe nanjye n'uwese mbumana fatikanije na Virginia Rupia ubuhinga bw'ibyuma ni jean batiste hatungimana niwe ajya gutuma amajwi abashikira na mwebwe mwese muriko muratwumviriza mbere yo gutangura kino kiganiro batumenyeshe kumbure aho komine nyabiraba iherereye n'ibigize ino komine tubona hariho abanyagihugu basa n'abakeretse virginia ego turi kumwe n'umuhanuzi wa musitanteri ajejwe iby'imibano yamaze gushika hano reka mbere abanza twibarire norira nitwa ndinze menshi simo umuhanuzi wa musitanteri ajejwe intwaro n'imibano muri komine nyabiraba ego urakoze simoni mbega bavuze komine nyabiraba nk'abariko batwumviriza batahazi itumbere amajahe komine nyabiraba iri mu ntara ya bujumbura ikaba iri hagati na hagati y'intara igahana imbibe mu buraruko na komine isare igahana urubibe na komine mugongomanga mu buraruko bushyira ubuseruko hamwe na komine mukike mu buseruko igahana urubibe na komine mutambu mu bumanuko igahana urubibe na komine kanyosha mu burengero komine nyabiraba igizwe n'amazone ane ikagirwa n'imitumba cumi n'indwi abanyagihugu bo muri komine nyabiraba batunzwe n'iki abanyagihugu bo muri komine nyabiraba batunzwe n'uburimyi n'ubworozi hamwe no kudandaza twavuga ko bariko barima ibiharage byinshi ku gice kinini byaba ibiterwa mbumbarugo ubu bireze ngaho i nyabiraba
yego umuhanuzi wa musitanteri mbega abanyagihugu murongore mbega baba bazi ibijyanye n'amategeko agenga n'imiryango hamwe ah, n'ibyerekeye agateka hamwe n'uburenganzira bw'abakenyezi bamwe bamwe barabizi bivanye n'amahimiriza abajejwe intwaro twagiye turakora ku mitumba itandukanye y'iyi komine Ego. muri komine yanyu muhanuzi abakenyezi ubona biteguriye gutora no kwitoza muri aya matora twimirije
mu manama dukora turabahimiriza ariko kubera ko ntazi indinganizo z'abanyamigambwe n'uko babigize sinohava ndabyemeza cyangwa ngo ndabihakane ariko amatwi ansumira cyangwa ku byo niboneye mu ibwirizwa rigenga amatora barasaba ko abakenyezi nabo baserukirwa ariko abo nyene bibaniye neza mu butandukane bwabo bw'imigambwe aha muri nyabiraba ni amahoro n'umutekano yaba uri mu mugambo ubu cyangwa uriya barafashanya akabisi n'agahiye n'ikimenyamenya ni uko mubona bose bahagaze hamwe kandi bari mu migambwe itandukanye atavuga ati we kuri muri uyu mugambwe igirwa hirya imvugo ziteye ubwoba ntazihari hano nta mvugo ziteye ubwoba zihari ahubwo kugira mu bihinyuze nimwibariza bene gihugu Nta- nta kwinubana nta bihari murakoze murakoze muhanuzi wa musitani wa komine nyabiraba murakoze tutuve ku kiganiro nyezina rero twababwiye ko ikiganiro hari murushe nawe kivugira kuri radiyo kiti radiyo nderagakuru hamwe na radiyo isanganiro ibiganiro murushe nawe kigizwe ahanini n'utubazo n'inyishu abaje kwishyura neza gusumba abandi bakarusha abandi baraja kuronka ubushimwe mwabubonye hari ubushimwe butandukanye turifuza yuko bose muburonka bijini wibutse gatoya ingene bija kugenda by'aho kiganiro egome egome nibyo ngomba ndabarira muze kumviriza ni uguhiganwa ni ibibazo muza kumviriza neza kuko uza gutora ikibazo arumviriza hama akishura hariho abantu bamenyereye kuduza ukuboko atarumva ikibazo nibaza ko ibyo nyine ntimubigire kandi ntimubandanye imbere nawe nibariza ab'inyuma sibyo none ga abanyagihugu ego muze gutekana ye mwumvirize norisi ndabona bose umenga abasobona biratanguye ego murabona ko bakeye ariko reka ikiganiro tugitangure Yego.
mu kuryoherwa nta kintu co- kiryoshye igikino mwotugirira naze hano naze hano ugomba kutugirira ayo ngano- Kandi yego- woryoshe igikino uryoshe igikino kaze bashitsi turabakiriye n'izina rya yesu muruhuke murashitse kaje basitsi turabakiriye n'izina rya yesu muruhuke murashitse muzogaruke kudushimira tuzobahezagira nima nibakire ari umwana hano Yego.
bamugira ugira iki wagira ririmbe ariko reka ririmbe Kazina kanje ni twarine. Cyenageze muri iyi si. Ndiko ndondera ubugwaneza. Ntawe uriho, ntawe uzoza. Atari Yesu yatubambiwe.
uwo mwana arakijijwe ariko hewe bamumvira amasomo umenga umenga ari mu mwemu nuko nawe wamushimire nta wundi Sene nitwa Misago Daforoza. Nabangombe ndabarimbira akaririmbo k'abakera. Wereka amakungu ntatukunze ubu wa mbere. Ereka abakera bari n'abagabo. Izo mpuzu zitaraza n'ishavu z'ababo kwikwiza. Habaye umutama yahitanye umumanda arawutonora arawuhonda n'imafu aronderayo yo ya mpuzu yo y'umuhororo arondera ya mpuzu y'igiti
uyu yababona baza karanga umukenyezi arafata n'atari abizi neza ngo bawunze ni mawe
ukaze uvuze imyaka itatu imyaka imyaka mirongo itanu mirongo itatu ibyo ni impuzu z'igiti ngira n'ingena bigituma bizi nabo bamushimire ahetse umwana nage bamwumvira isabune yego cyangwa ikibazo cya mbere turashobora gutangura n'ikibazo Ego, cya mbere ikibazo cya mbere kivuga kiti mwumvirize n'iryari kurangura amabanga yarubatse gishobora gufatwa nk'icaha n'iryari kurangura amabanga yabubatse gishobora gufatwa nk'icaha uwagikoze ahanishwa iki mwumvise ikibazo mwumvise ikibazo hari abatangiye kuduza intuka abandi bacimbye mwumvise ikibazo mwumvise ikibazo turasubiriremo mwumvise ikibazo turasubiriremo n'iryari n'iryari kurangura amabanga yarubatse gishobora gufatwa nk'icaha n'iryari kurangura amabanga yabubatse gishobora gufatwa nk'icaha uwagikoze ahanishwa iki hari umugabo hano impande yanjye Doris ingo uwo mugabo aduhije ukuboko eh na- nayivuga izina nitwa ndi kumagenge pascal mva ku mutumba mugendo icyo gihe ni igihe ari umusore cyangwa umuntu w'umugabo ategeye umuntu ariko ararengana akamufata ku ngubu kandi naho uba ushyitse muhira ahuba umukenyezi wotemera ko murangura amabanga yabubatse ushobora ku- kumureka Ni- ni iki muri ibyo biruvuze mvuze yuko utegeye umuntu ukamufata ku ngubu none utegaye mu mukungu ubwo wamurangura amabanga y'abubatse abantu nawe abubatse nyine mvuga ko iyo n'iryari amabanga y'abubatse afatwa nk'icaha ni igihe i- umukenzi wawe ukunze kumufata ku nguvu pasikari pasikari ntutomoye neza kumva wagaruka rero tubaze uwundi
murushe nawe murushe murushe tubaze uwundi ujya ujya mu kenyezi adurira gahunda ubaguye ku mwana wegere mikoro wegere mikoro nitwa ntakirutimana nadine wo muri komine nyabirabo icya mbere nibaza yuko ari umuntu bafashe ku nguvu ikigira kabiri ni kujya kuntu umugabo ashobora gufata umugore ku ngufu batabyumvikanye cyangwa bitari mu munezero bashamushyira imyaka mirongo ibiri n'itanu kugira afungwe aha dabu ni hadabu ry'ibihumbi ijana aha nawe we ntiwishyuwe neza ariko yatanze igice cy'inyishu reka turabumurusha ninde umurusha mukasirwe wowe ari ari umwigeme ari imbere wishyiga ngaha kuri mikoro wowe jewe nitwa ndayikeza denise nkaba mba ku mutumba wa mukongo zone matara nibaza yuko uwo muntu iki- uwo mu- umugabo af- agiye mu rundi rugo agafata uwu- uwundi mugore arahanwa n'amategeko cyambure uyu mugore ataye urugo akagenda eh, gukora icyo cyaha n'uwundi mugabo arahanwa n'amategeko abakaca bamufunga kiramunaniye neza kiramunaniye hoho
murushe nawe murushe murushe nitwa ndayisenga oripa kurangura amabanga y'abubatsi bifatwa nk'icyaha mu gihe abo babiri babikoranye batabahubakanye biciye mu mategeko canke ari abubakanye umugabo akabikorera umugore batabyumvikanye baramufunga hagati y'umu- umunyororo uva ku- ku myaka mirongo ibiri n'itanu
gushika yatanze bimwe mu bigize inyishu za kino kibazo ariko ntiyiteza reka tubaze umwe mu bwari barigeze gutanga ibice by'inyishu ingo ni ingo yitwa nde nishimwe arisa umugore n'umugabo bubakanye igihe bakoze amabanga mpuzabitsina bifatwa nk'icyaha igihe umugabo n'umugore babikoze batumvikanye bahanishwa iki eh, ibihano
ni igihano cy'umunyororo kuva ku myaka mirongo ibiri n'itanu n'ihadabu y'ibihumbi ijana kuduga
turabye ababiri turabye abi- abishuye turabye abishuye ubu mukenyezi asa n'uwagerageje naho a- naho atabyishuye neza wa wundi wa mbere nasubiremo nasubiremo turababa
umugore n'umugabo bubakanye igihe baranguye amabanga mpuzabitsina gifatwa nk'icyaha igihe ba- batabyumvikanye kandi bahanishwa n'umunyororo w'imyaka mirongo ibiri n'itanu n'ihadabu ry'ibihumbi ijana kuduga
biyini uwo mukenyezi yagerageje yagerageje naho asa n'u ni n'uwishyuye ibyo abandi bavuze kubera yavuze ati mu gihe bose batabyumvika ariko bo bavuze ati mu gihe umugabo amufashe ku nguvu icyo cyaha gikorwa n'umwe mu bubakanye yaba umugabo cyangwa umukenyezi arise virginie yawe yagerageje muri abo bantu batatu yagerageje nifuza ko yamumpera igitenge muri bijya bitenge baguhe ibitenge baguhe igitenge
ngo aha ariko wumva gute numva nejerewe cyane kuko mwamajije ibibazo nkumva ndagitoye imana ibahezagire cyane urakoze arisa ariko kumbure dutomore n'abandi byagumye bigora kuri kino kibazo hama n'abatwumviriza bagire icyo bahakuye kurangura amabanga y'abubatse kububakanye gifatwa nk'icyaha mu gihe mu bagiye barangura ayo mabanga baba babikoze batabyumvikanye muri icyo gihe hashobora kuba ari umugabo cyangwa umugore muri icyo gihe uwagirizwa icyo cyaha ahanishwa igihano cyo gufungwa kuva ku minsi cumi n'itanu gushika ku minsi mirongo itatu hamwe n'ihadabu ry'ibihumbi ijana mu mafaranga y'amarundi ibyo rero bikaba biri muri rya tegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu rikinga rigahana amabi afatiye ku gitsina abashobora kubisoma biri mu ngingo ya mirongo ibiri n'indwi y'iryo tegeko mwabyumvise
ego norisi ego iyo mugore ngo arazi kubyina n'adatucishizemo gato ngombe ndabaririmbira akanye- akaririmbo k'abanyeshure turatambuka gisota turatambuka gisota ukwigana gahimbare ukwigana gahimbare banyeshure beza turatambuka tugororotse babiri babiri b'imbere babiri babiri b'inyuma witwa gute ayikeza denise denize umunyeshuri
mu w'umunani nahereye mu w'umunani none ubu mukiye umunyeri oyaye kubera iki wahebye nagiye gufasha mama urakoze nawe bagushimiye ubuzanira kuntera hariya amasabune uwundi witwa gute nibitanga ere eri wowe uri umwana ego none ko umenga uri umugabo n'ejo umenga uri umugabo oya ndacyari umwana Eh, wakuze uri umwana Eh, nawe uryoshye ikiganiro gisa nakoma ndababwira igisokotso nigishijwe na papa soko nirutse so ninde kanka burenga burenga iki burenga tonde tonde iki tonde amahiri mahiri iki mahiri byanzo byanzo iki byanzo abagabo bagabo iki bagabo rije rije iki riza agatebatsiko ziki iki zikarumira simba simba iki simba indaro y'abakwe bakwe iki bakumuriro usofa byari imana ibishaje yo mwana mwana
nawe bagushimire yegome nibavuga ko abana bashobora ibijini abana barashobora bazi ibintu by'abakozi cyane rwose ikiganiro ni mushe nawe turi muri komine nyabiraba mu ntara ya bujumbura turaduha n'ibibazo bikurikira bijini Eh, ikibazo ka cya kabiri mukurikire neza nicyo gihano gihabwa uwateruye umwigeme utera umwigeme nkumva itari akamujyana ngo bubakane ku nguvu n'umunyabiraba baraterurwa nawe ufite ikibazo intoki zigiye hasi zose ziragana ibibabi ngo ntibaterurane nuko rero ariko ntibishyuye icyo kibazo kirabaho no mu yindi mico y'igihugu ayo ngira ngo hano mu gihugu byari aho biba uriya muntu uri mu kagati icya mbere ni uko amutwaye atandikishije muri komine icya mbere si icyo twabajije bagiye ko mwamuteruye guterura by'imico ari cyo ikigiza ni igihe gusanga ahantu agaca yora agaca yitwarira baca bamutegeka kwandikisha hanyuma bagaca bamuha igihano cyo gutanga amande y'ibihumbi amajana ane
uwo yamunaniye ikirego kiramusheshe ujye mutama ujye mutama w'ishati y'igitenge Kiburirwa Simbatwana Leonard wo ku mutumba Karama komine Nyabiraba igihano cy'utereye umwigeme ahanishwa icya mbere aba ababa barongoye kuri uwo mutumba abayeko baca bamuha igihano cyo kudakwandikisha kwa musitanteri bagaca bagira mariya bagaca bahezagirwa na musitanteri wumvise icyo gihano ga bijini mu nyabiraba ubwo niko bahana oya cyagusheshe Gutama kirakunaniye ujya mu kenyegeza umwana ngingo wewe nitwa mariya gloriosa ubwa mbere baramufunga imyaka mirongo ibiri n'itanu hama bakamuca amande kuva ku majana abiri kuduga
murushe nawe murushe nitwa nyiragerarome umusore yateruye umu- inkumi batabisezeranye ahanishwa ihadabu ryo gufungwa amezi atatu na- n'uguriha amafaranga ibihumbi amajana abiri kuduga dutahe iyishu nta n'umwe wabitoye tubahe iyishu tubahe iyishu uwagijije cyaha cyo guterura umwigeme igihe haterwa umwigeme n'abahungu bo baterurwa ahabwa igihano cyo gufungwa ikiringo cy'amezi atatu gushyira ku myaka itanu wowe wabuze kuduga nawe utavuze neza muri iyo myaka itanu harimo kuduga nta kundi hanyuma wavuze ko atanga ihadabu ry'amafaranga ibihumbi amajana abiri ibihumbi amajana abiri si ibyo mwari w'icyo kinyisho kuko aca atanga kuva ku bihumbi mirongo itanu mirongo itanu gushyira ku bihumbi ijana ku bihumbi ijana ni ukuvuga yuko ibyo munsi ntiwabivuze rero uwo mugabo nambara umugabo nambara umusore yagerageje virgin Eh, yagerageje yagerageje yitwa nde joel ngendakumana joel ngenda kumara mu mbere w'umutaka nuko nuko rero joel wagerageje byagenze gute by'ibitoyi hari ahantu twigeze guca mu nyigisho zabyo amaniyo nabyumvise kandi igihe wa- warongora warongora
basi ndarongora mwaguze amashuri vuba ego joel joel uri umusore ego wumva ko icyo cyane wagikora bikuraririye nabyumvise sinzigana nabikora nanjye yego mbe ni ukuvuga rero yuko kino cyaha gihanisha umunyururu w'amezi atatu gushyira ku myaka itanu hamwe n'ihadabu igihumbi mirongo itanu gushyira ku bihumbi ijana mu mafaranga y'amarundi nacyo nyine kino cyaha kiri muri rya bwirizwa ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu rikinga rigahana amabi afatiye ku gitsina ni mu ngingo yaryo ya mirongo itatu n'umunani kandi twakongera ko nuko niba agiye kumwandikisha cyangwa ajya kumwandikisha icyo cyaha ntikimuvako nuko nuko mwari yumvise
yego uwo wundi umwe yavuga rero yuko acaba igihano cyo kumwandikisha wumva ko yihenze iyo umuntu umurushe nawe rero abandi baryoshye igikino abandi bariho iki ujya mukanyagihe igitambaro mu mutwe nitwa manira kizambe beatrice nimbana ubishaka ko yamamara umwami yesu niyamamare mugabo nambana ubishaka ko yamamara umwami yesu niyamamare oh, niyamamare niyamamare umwami yesu urakoze nawe urakeze nawe bagushimira uri mutama mutama nawe aba batama nabo nyine hari icyo bashoboye bijini abatama bariko baragera mu zabukuru yego mutama ryoshye iki kiganiro witwa gute nekewe barayiko ngo igitugu kirakura ntigisumba zose ubutama butamira kuko n'induru ntiwumva uwudatabaguriye kw'irobe ntimutabagurirwako kuva nje ndubizi mutama ubwo iyo myusa ntayituma haba ubuye gito mu gihugu ntabwo se ubuye gito bubamo ahubwo ni gukebura abatari bayizi nabo bagushimiye mutama uwundi uwundi uwundi bagira ndirimba indirimbo y'abakenyezi mukenyezi gira ijambo mukenyezi gira ijambo gira uba kandi ubawe mukenyezi gira ijambo mukenyezi gira ijambo mu matora turashoboye mukenyezi gira ijambo ubu twari umutumba turashoboye mukenyezi gira ijambo mukenyezi gira ijambo mukenyezi gira ijambo gira uba kandi ubawe mukenyezi gira ijambo aha mubona turashoboye aha mubona turashoboye mukenyezi gira ijambo mu nzego zose turashoboye mukenyezi gira ijambo mukenyezi gira ijambo mukenyezi gira ijambo gira uba kandi ubawe gira ijambo arakoze arakoze umukenyezi arakoze umukenyezi Yego.
kuko rero tubanaye n'ikiganiro mushe nawe yego ubu nge nabaza ikibazo cyoroshe tubaze ikibazo cyoroshe yego nimwumvirize rero hari abagiye bacishwe n'abakivuge mwumvirize ikibazo ni ikibazo cya gatatu mu muryango ni bande bafite uburenganzira bwo gutandukanya ibyaro ni bande bafite uburenganzira bwo gutandukanya ibyaro noneho utakizi kandi y'umugore umuntu avuze wubatse wo utandukanya imbyaro ni umugabo n'umugore bubaka akibashe bwajisho agiye gutora yitwa gute uwo mukenyezi mpabona imana esiteri esera yabitoye none esera uramwumvikana n'umugabo gutandukanya ibyaro ego cyangwa uriyibonera wenyine oya tujye turumvikana dufise abana babiri gusa esera bamumereye ibase aca asubira kuri mikoro numva nezerewe nuko mwatugendeye inyabira bamuragahora murara murakoze murakoze abandi babandi wa wundi wundi aryoshya ikiganiro jewe nitwa iberata ndayishimiye ngoma ndabavugira akabyino k'umwigeme yiba nagenzi iwanyu mu gitondo nsanga ababyeyi imuhira ndababaza ati mariya arihe mariya butwiya yomoce yomowe n'imboga zine n'ubugari bw'abiri n'amapera y'abiri acagenda iwase yiwe iwase yiwe ibinyama ibinyama zase yiwe yazihegeje mu gikondore baramubaza arahakana abeshera n'akayabu urakoze urakoze urakoze mupazino unyarinda karimo kumu k'umukobwa yomoce umukobwa yomoce ariko yari uwundi uwundi uwundi aryoshya ikiganiro uwundi aryoshya witwa gute ndayisenga mari nashaka ko twosokoranwa n'ubu uye sokwe soma kararengera sokwe niruze naye ndagenda nirirwa ndagenda uruze sokwe sokwe karabungera akoci kabungera shisha imbere yo patiri nkura inkofero ikiyeriyeri sokwe ingoma itapuka umugore afise inda sokwe biriya bintu bihanana abahitse mpa ndakwaye
namwe babashime mbega mbega babazi aha munyabiraba muvuga akoshi cyane akotsi akotsi namwe babashimire mugende nuko rero nuko rero iganiro nimurushe nawe iganiro nimurushe nawe nimurushe nawe ikibazo kigira kane turikira ikibazo kigira kane ikibazo cya kane mutegere
mwumvirize ingingo zitatu vuga ingingo zitatu ku ngingo zafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kurwanya sida mu ntumbero yo kwirinda indwara y'umugera wa korona virusi banza ndabasubiriremo
ndabasubiriremo ndabasubiriremo ndabona umuhungu w'umuyabaga afise igiti cy'igitoki muhamagare igiti cy'igitoki ashige kuri mikoro nanjye agazina kanjye nditwa ndayizerekeza ibyo bintu bitatu byo kwirinda uwo mugero wa korona virusi ni ukwirinda gukubakuranako no ikindi nacyo ni ugukaraba n'amazi meza n'isabune no kwirinda kwegerana uwo ntagitoye neza ntagitoye neza nasubiremo gato nasubiremo icya mbere ni ukwirinda gukubakurana nyine no kwegerana icya kabiri ni gukaraba n'amazi meza n'isabune icya gatatu ni kureka kuramukanya kuko akiyagitora bigini aragitoye akiyagitora aragitoye neza cyane ibyo ni bimwe mu biheruka gusabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira ngo mu burundi twikingire ino ndwara ya korona virusi sibyo ego uwo musore ashyire ngaho bamumere bamumere ibase keve uri umunyeshuri ego wiga mu kangahe mu w'icyenda keve uvuga iki kiganiro mushe nawe kutahukanye agashi cyenda bashimiye muragahora muraza ikiganiro ni mushe nawe keve ego ndabyumvise eh muragahora muraza mu ikomine y'iwacu je ndashimye kuba mwaje kudutembera mu ikomine yacu none keve y'ibasi uzoyikoze iki jewe ndafise umuvyeyi kandi uyu muryango turakuye nzoyegeramo ndi umunyeshuri none turayigurisha hajya oya
nuko nuko nuko ikiganiro kirabandanya rero ego turabandanya n'ikiganiro mushe nawe ego turi muri komine nyabiraba mu ntara ya bujumbura ni mu ntara ya bujumbura bakunze kwita bujumbura birara Eh, bamwe bamwe mu bujumbura rero hari ntawozi igituma basibe baryoshye igikino ego abaryoshye igikino hano ni rwanda gijimana florence bashaka kuyarimbira akaririmba nta yindi oya nta yindi oya nta yindi ubundi avuga kandi atarako
ndi kwizera konsiliya ku mutumba kigina komine nyabiraba nagomba ndaririmba akaririmbo ko guhoza umwana horahora mwinginge horahora sekibondo horahora mwinginge horahora mwinginge mukaso gikoko yo gutuma kuvoma yo gutuma kuvoma mu mvura y'igitondo mama mm, mama mm.
nta wundi nta wundi nta wundi nta wundi
arundi mujene ari ngaho yego ugira ugira iki tuvuga amakuru y'inkino n'ubu ah bavuga amakuru y'inkino abera kuri stade yihe Eh, neza na neza ah, kuri stade eh, nyabiraba niho eh, haramutse haba urukino rwa real madrid na fc barcelona Eh, keve gakiza eh, wibona gute runo rukino naiona vizuri naona huyo mchezaji hapo alikuwa anacheza vizuri anatera anacheza mbele mpira hapo ali- anataka kuingi- kuingiza vitendo hapo na wengine Eh, neza na neza ndabona uru rukino ruteza kuvyorosha kuri uno munsi ni saa umunani n'iminota mirongo itatu n'ibiri Eh, ndabona uyu musore kavani ariko yikazanura ariya mu kibuga mbe biraza guherera he no musore kabisa Ah, eh, kave gakiza nakubwira uno musore kavani eh, ni umusore muri uno mugwi atavyorosha uribuka igihe bariko bakina n'uno mugwi wa liverpool mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani nakumbuka hiyo hiyo stori ya ya
Oh, wanashindwa kabisa, wanashindwa.
Kavani Kavani namkumbuka ule mjama anacheza vi- vizuri ni mu- ule mwanaume wa, wa, wa, wa, wa Real Madrid Asante sana, asante sana ndugu, asante sana. Unasikia kwamba wanachamua vizuri kwenye waya ya Kiswahili. Nuko nuko numva kwa ajili na wengine washimi. Nuko leo tuone ni kiganiro mushe nawe.
ikibazo cya gatanu bumvirize neza Kindi kibazo kindi mucumbi.
bumvirize neza Mumbirize kibazo.
ikibazo cya gatanu kivuga giti sigura icyo ari cyo uyu mugenzo
gukanda umubyeyi ndasubiramo sigura icyo ari cyo uyu mugenzo w'ikirundi gukanda umubyeyi yari umuntu atariye n'atari ryo gukanda umubyeyi
gukanda umubyeyi sigura iki gukanda umubyeyi nitwa nizigimana terasi gukanda umubyeyi bisigura gukunda umubyeyi kiramusheshe nuko kiramunaniye kiramunaniye
bingo
uwo mukenya ngiye igitenge ku mutwe uyu mubyeyi ugiye ko bitora nitwa Gertrude Habyarimana icyo gihe gukanda umubyeyi bavuga ngo ni ukumuriza uburiri gisigura iki neza na neza waba wibarutse ukaba ukaramira ahantu hasi hama bugaca bakaguhekereza umwana baje kuguhekereza umwana hanyuma rero bagaca baje kumuguhekereza uraje kuryama aho wahora uryama bagaca basigura ngo ni ukukuriza uburiri umupfasoni uri kuravuga mu mvugo mbabarira amatwi uvuge neza kandi umubyeyi sigura iki kwari ukurangura amabanga n'ubu ngo mwubakanye igihe wayogeye kwibaruka umukenya aragitora aragitora aragitora
aragitora agiye agitora Gutera igitenge
nuko nuko nuko gertrude usubire kuri mikoro hajya usubire kuri mikoro
dusa imyaka mirongo ine n'umunani twigishijwe kuvuga mu mbabarira amatwi mungu ujye mu kibondo nicyo gituma inavuze gutyo ego neza mare mwavuye mu bandi ati dudura inyana byakwitwa beza ndadudura ego hanyuma rero ndanezerewe ndanezerewe ko ntonka ndabivuga ni ukuri ejo mwongere mugaruke muri no komine yacu ya nyabiraba jewe ntabyo naziga jewe rero ngiye kwambara nege nege kimwe mfunge ku mutwe neza neza ngo murakoze murakoze murakoze murakoze humure humure twongereko akantu gatoya kuri iyo nyishu gertrude atanze ibyo bita gukanda umubyeyi n'imigenzo iri muri ya bwiriza ryo mu bibiri na cumi na gatandatu rikinya rigahana amabi afatiye ku gitsina yari imigenzo ya kera ariko ubu unye ryashyizwe mu byaha bihanwa n'amategeko uba ufatiye ku gitsina rero ibyo biri mu ngingo ya kabiri ya rya tegeko agace we ni mu maboko atiye mu gitsina ariko na cyane cyane aya maboko ari kumukenyezi ego ko nta mugabo bu- bu- bu- bakanda nuko nuko kenshi bikunda gukorerwa abakenyezi nuko tubyungaha dusibe tubanze dukije ngo tugiyoshye igikino umukenyezi
turabashimiye mu mashi mu mashi n'umuti nawa yegere mikoro kabiri turabashimiye mu mashi mu mashi n'umuti nawacu wose gatatu turabashimiye mu mashi mu mashi n'umuti nawacu wose uduge ku kiganiro tubandanye ikibazo cya gatandatu we wumve ukurikije ikirangaminsi cyatanzwe n'umuguje cyo gutegura amatora seni vuga amatariki azobera ko amatora y'abakenguzamateka n'ay'abajenama bo ku mitumba aha ibyo rero basubiramo subiramo ukurikije ikirangaminsi cyatanzwe n'umuguje cyo gu- gutunganya amatora seni vuga amatariki azobera ko amatora y'abakenguzamateka n'ay'abajenama bo ku mitumba
intoki ziragabanutse uriya mugore afise umwana
ujya mupfasoni ariko aronsa umwana ujya ariko aronsa umwana yegere mikoro yegere mikoro ego yegere mikoro ntazise umwana aza buke buke ego mitwande mariya gloriosa ego yego tukubariye uvuge amagenekerezo zo yumvise ikibazo wumvise ikibazo nego usubiriyemo yacumise atange nyine inyito yego nabyo ntikurikije ikirangamunsi cyatanzwe n'umugwiseni uje gutunganya amatora vuga amatariki azobera ko amatora y'abakenguzamateka n'amatora y'abajena bo ku mitumba amatora zo- y'abakenguzamateka ni tariki mirongo ibiri z'ukwindwi ay'abakuru imitumba nabo ni mirongo ibiri na zine z'ukwezi k'umunani arakira gutora arakira akira gutora akihakirande bwa jisho akiyagitora abiburuga akiyagitora Virginie uwo mukenyezi asa n'umunyepolitike asa n'umunyepolitike kuko wewe wewe- wewe ni umunyepolitike Virginie wewe mikoro mukenyezi asa n'umunyepolitike yego no muri ayo matora y'abajenama y'abako- ya komine ndimwo ndi ku rutonde wari utoje yego ya ya ya ya ya nuko nuko nuko nabisi nabisi tumuhaye igitenge na wene nta kundi ko wumva yitoje igitenge nta kundi nuko rero ibiganiro nimurushe nawe ati hari ikibazo kimwe hari undi bagomba gushima nawe niwe wamushima Eh, murushe nawe murushe nawe murushe
mana yanjye turabashimiye mwabashitsi mwaje ngaha muze mugaruke kudushimira muze mugaruke kudushimira muze mugaruke muratunezereye muze mugaruke kudushimira ndogushima ndogushima ibyo wankoreye ni byiza yoo ndogushima ndogushima ndogushima ibyo wankoreye ni byiza yoo ndogushima oh ndogushima ndogushima ibyo wankoreye ni byiza yoo ndogushima ndogushima ndogushima ibyo wankoreye ni byiza yoo ndogushima
urakoze urakoze
ikibazo cya nyuma kandi mwumvirize neza muragitora sibyo intara ya bujumbura ariyo komine nyabiraba irimo igizwe n'amakomine angahe n'ayahe
mwumvirize mubanze mwumvirize mwumvirize ikibazo hepfo gusubira mu kibazo babiri bari kumviriza nase mu kibazo intara ya bujumbura igizwe n'amakomine angahe ya dondaguru hariho umwana ngaha igirayo uwo mwana avuga izina yongere yishyura akazina kanjye nitwa niyo kwizera lorene ikomine ya biraba igizwe komine ya nyabiraba nyamara Komine ya bujumbura igizwe n'amakomine cumi n'indwi
cumi n'indwi cumi n'indwi yewe yavuga ntitwumva biramunaniye biramunaniye turabo bandi wewe we wewe reka amazuru we
nitwa nshimira imana genevieve ndi umukenyezi wo ngaha muri komine nyabiraba I- intara ya bujumbura igizwe n'amakomine icenda
iya mbere iya mbere ni kanyosha iya kabiri ni kabezi iya gatatu ni mutimbuzi iya kane ni mukike iya gatanu ni mugongomanga iya gatandatu ni mubindi iy'indwi isare iy'umunani eh, nyabiraba iy'icenda ariyo ya nyuma ni mutambo akirabitera vidi aragitoye aragitoye
arabitoye arumya bawe imubwiye ab'inyuma bamundera ibase bamundera bamuha ibase nawe ugende bagushimire bagushimire cariya kuri mikoro cariya kuri mikoro intara ya bujumbura nuko nuko
twande nitwa nshimira imana geneveve nkaba nshimiye ikiganiro murushe nawe cyatugendeye muri komine yacu ya nyabiraba bavugisha ku maradiyo angahe ga geneveve ku maradiyo atatu isanganiro nderagakura n'iradiyo y'imico kama arafata ku mutwe mu usanga usanga yarize usanga yarize yarize none ntabwo none nyumva gute numva nezerewe cyane kuko nishyuye hama bakanshimira bambwiye ngo ni mwarimu nariwe n'umwigisha Yiga- usanga yigisha bya- bya bindi baroro twigiye yewe ni imenyesha ntara usanga aribyo yigiye y'icyo menyesha ntara nuko rero nuko rero hari uba ugomba kuvuga amakuru mu kiwani wowe urayazi
neza na neza turi muri komine nyabiraba muri komine nyabiraba hazindutse hari akazuba keza cyane rwose aho mwa- hari haheze iminsi mubona imvura y'imonogote ngaha muri komine nyabiraba Eh, aho eh, na- nagiye muri komine nyabiraba nkabaza abantu bahegereye eh bayishi bavuga n'agatima keza ati ubu unye ni sawa twagiye ku isoko turarema isoko atakavura ayo se amakuru mu kiwani umuntu yariko adujirira amakuru atateguye nuko rero banyura mu kiganiro hano hano niho ikiganiro muje nawe cyari kiremeshejwe ku mugwa mukuru wa komine nyabiraba intara ya bujumbura kirangiriye iganiro gicakwa ku maradiyo atatu ariyo radiyo kiritiyo radiyo nderagakura hamwe na radiyo isanganiro kino kiganiro cyari kiremeshejwe nanjye nurisi nduwimana fatikanije na kuri mikoro ya kabiri yari vijini rupiya mu buhinga bw'ibyuma atuma amajwi yashikira abatwumviriza yari jean batiste atungimana banyagihugu munye muri komine nyabiraba murakoze Murakoze.
nagasaga
musigara amahoro
murakoze
murushe nawe murushe murushe umukobwa iyo agiye kubaka atarakwibwa imyaka bategereza guhana ababyeyi babo umuryango wose urakorana
kiramubyuye kiramunaniye kiramubyuye giciye kimunanira
murushe nawe ni ikiganiro gitanga umuco mu guharanira no gukingira agateka k'umukenyezi mu burundi mugikurikira kuri radiyo kicu radiyo isanganiro hamwe no kuri radiyo sikorere nderagakura